iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriweho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni eugenia mukankusi ngiye kubasuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru y'aka kanya mu burundi leta ntiyishimiye uburyo imbuto zihabwa abahinzi bo mu rwego rwo hasi amashyirahamwe atubwira ngo yahaye imbuto abenegihugu ubwabo gacu usanga nta na kimwe uje kubamarira ahubwo bobo amafaranga baba baronse bayakubise kuba inyuma izaje zivuye hanze mwarazipimye amashyirahamwe yaguze ahereza abenegihugu mwebwe mwarabaye inforome murabanza murazigenzura neza uwo ni Gervais Ndirakobuca minisitiri w'intebe w'u Burundi yari mu nama mu murwa mukuru wa politiki Gitega n'abayobozi b'intara zose zigize igihugu n'ab'ibigo bya leta bishinzwe urwego rw'ubuhinzi mu rwanda perezida paul kagame yakiriye muri iyi minsi i kigali generali muhozi kainerugaba umuhungu wa perezida museveni wa uganda muri sudani intambara hagati y'amoko hapfa ubutaka imaze guhitana abantu cumi na batatu kuva ku wa kane w'icyumweru gishize ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi tuhereye muri irani umuriro watwitse gereza ikomeye yitwa even itahirani wahitanye abantu umunani oriyani itanga ishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru inzego z'ubutungane zatangaje ko uwo muriro wadutse ku munsi wa gatandatu mu gihe hamaze indwi zitanu hagirwa imyiyerekano yatewe n'urupfu rwa masa amini umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yari mu minwe y'igipolisi uyu yagirizwa kuba atakurikije amategeko yega abakenyezi yerekeye kwambara igitambara cyo mu mutwe ikinyamakuru cya leta ya iran gitangaza ko uwo muriro wazimijwe inyuma y'amasaha atari make kandi ko atamunyororo yatorotse ku munsi wa gatandatu perezida wa amerika joe biden yavuze ati iran ni leta y'igitugu bikabije kandi avuga ko afise icyubahiro kidasanzwe ku banyagihugu ba iran bari mu mayira mu myiyerekano ako gasho kazwi kuba gashirwamwo abanyororo ba politike hamwe n'abantu bafise amamuko mu bihugu byo mu burengero bw'isi kandi bakunzwe gukoreshwa nk'ingwati mu biganiro mpuzamakungu by'umwumvikano hagati ya irani n'ibyo bihugu
uyu munsi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa ukraine demitro kureba yasabye umuryango w'abibumbye umuryango w'ubumwe bw'uburayi gufatira ibihano igihugu cya irani ni nyuma y'aho umurwa mukuru kiev utewe n'indege zitagira abaderevu drone irani yahaye uburusiya zahitanye abantu batatu fide niyo ngabo arabaha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kuleba niwe yateye ako kamo uno musi wa mbere mu butumwa ku rubuga Twitter Kuleba yasavye ibihugu bicuditse vyo mu karere k'Uburaya na Amerika kuronsa igihugu ciwe uburyo bwo kwivuna ibitero vy'indege z'ingwano na za misile abategetsi ba Ukraine bavuga ko Uburusiya bwakoresheje indege zitagira abadereva bita drone 28 mu bitero vyakozwe uno musi ku mugwa mukuru Kiev byahitanye ubuzima bw'abantu batatu bamenyesha ko uburyo bwo kwivuna indege z'ingwano na za misile bwa Ukraine bwashoboye kurasa no gusambura nyinshi muri izo ndege zitagira abadereva imbere y'uko zishobora kugira ivyo zonona muri ico gihe abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'umuryango w'ubumwe bw'uburaya bahuye kugira baganire ukugene bwo kwishura kuri ivyo bitero vy'indege zitagira abadereva umuryango w'ubumwe bw'uburaya wagabishije gufatira ibindi bihano Iran kubera uyagiriza ko iriko ihibigwanisha Uburusiya abashikiranganje bajejwe imigenderanire w'uwo muryango baragabisha ko bazofatira ibindi bihano Iran hamwe vyokwemezwa ko ico gihugu kiriko gifasha Uburusiya mu vya gisirikare mu bitero buriko bukora muri Ukraine
amakuru ya hirya no hino ku isi tuyakomereze muri sudani umuryango w'abibumbye utangaza ko imirwano hagati y'amoko y'abahausa n'ababirita imaze guhitana abantu cumi na batatu kuva ku wa kane w'iki cyumweru gishize mu ntara ya blue nile iri mu majyepfo y'igihugu oriyani itanga ishaka
iryo tana mu mitwe ryatanguye kuva mu ndwi iheze rimaze guhitana abantu cumi na batatu ryongera rikomeretsa abandi barenga mirongo ibiri nk'uko vyashikirijwe na onu kuri uno munsi wa mbere ubwo bwicanyi buriko bugirwa mu karere ka Blue Nile bubaye mu gihe abajenerali mu gisirikare ca leta hamwe n'imigwi itavuga rumwe nayo bari baheruka gutera intambwe mu biganiro bishigikiwe n'ibihugu vy'amakungu mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo vyatewe na kudeta yagizwe mu mwaka uheze igatuma igihugu kigwa mu kaga ibiro vya oni bijejwe gutunganya ibikorwa vyo gufasha imbabare bimenyesha ko ubwo bwicanyi hagati y'abo mu bwoko bw'abahausa n'ababirita bwatanguye ku munsi wa kane bivuye ku matati y'itongo riri mu karere ka wad al mahi iyo ntambara yamaze iminsi ine imbere yo gutuza ku munsi w'imana ikaba yatesheje ingo abantu igihumbi n'amajana abiri bari basanzwe basavye ubuhungiro ku mashure ari muri ako karere
Oriane itanga ishaka Fidel Niyongabo murakoze kuri aya makuru havugwa hirya no hino ku isi turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no kuri yutube na fesibuke vowa radiyo yacu amakuru noneho yo mu biyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari muri iyi minsi generali muhozi kainerugaba umuhungu wa perezida museveni wa uganda yari mu ruzinduko rwe bwite mu rwanda amakuru ijwi ry'amerika ryabashije kumenya ni uko yaganiriye na perezida paul kagame ijwi ry'amerika rikomeje gukurikirana iyi nkuru nitugira igishya tumenya turakibatangariza tujye noneho mu burundi aho minisitiri w'intebe gerivendera ndirakobuca yatangarije abayobozi banyuranye barimo n'ab'intara impungenge za leta ku bibazo by'imbuto n'ifumbire mvaruganda ibindi tubibaze mugenzi wacu eloge wirikaneza ukorera i nairobi muri kenya iri nshuro ya kabiri umushikanganje wa mbere mushasha Gervain Ndirakobuca ahura n'abakuru b'intara zose zigize Uburundi kuri uyu wa mbere bongeye guhurira ku murwa mukuru wa politike Gitega ibibazo bihanze igisata c'uburimyi nivyo vyafashe umwanya muremure w'ibiganiro ibibazo birimwo umwavu w'ikizungu udakwiye kandi utagera ku barimyi bose imbuto zidogerwa n'abarimyi ko zidakwije ivyangombwa bigatuma umwimbu uba muke cane hamwe n'amakenga ku nkurikizi asaba abakuru b'intara n'ibisata bitandukanye kutamubesha umushikanganje wa mbere yerekanye impungenge afite ku bijanye n'imbuto zihabwa abarimyi bato bato Gervin Ndirakobuca ndabaje kubera amashyirahamwe atubwira ngo yahaye imbuto abenegihugu bwabo gacu usanga nta na kimwe ije kubamarira nahubwo bobo amafaranga baba baronse bayakubise kuba inyuma izaje zivuye hanze mwarazipimye izo z'amashyirahamwe amashyirahamwe yaguze ahereza abenegihugu mwebwe mwarabaye informe murabanza murazi- murazigenzura neza mu kigo gizabukije rero gutorokanya no kugwiza imbuto mu gihugu bavuga ko atawushobora kubaca mu ryahumye uwagiserukiye muri iyo nama kuniko yabisiguye izabu gushika uno munsi nta mbuto iha amashirahamwe kuko sivyo hejwe izabu iha imbuto abagwiza mbuto mugabo birashika ko ayo mashirahamwe ashobora kuba yaraguze imbuto zifise amamuko muri izabu hanyuma ku bijanye n'icizere naco izabu kugira ngo imbuto zayo zirinde zija ku rubuga haba hakozwe ibintu vyinshi ubushakashatsi amageragezwa mu ntara zitari nke umukuru wa leta yanagarutse ku kindi kintu kimuraje ishinga ikena ry'umwavu w'ikizungu uhingurwa n'ishirahamwe fomi rikorera mu burundi yavuze atunga urutoki icegera c'umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe bari mu nyubako imwe i gitega cyagiye mwaravuze ngo bateye ubusizi bugaragara uno munsi muca muza guhindura imvugo muca muvuga ngo ifumbire bari bayiteranye ndazi ko ariko muca muza kuvuga naho twaheruka ngaha mwavuze ngo ngo bateye mu butaka bugaragara kugira mutangire gukomplika ibintu twaje kugira dutore inyishu kandi dutore inyishu z'abarundi benshi na situwasiyo muyitange uko imeze manyange namubonye yagarutse yongera atubeshe yongera atubwire ko bafise amatone amatone ibihumbi cumi n'indwi atane ibihumbi cumi bafise manyange ugasubira kutubesha uno munsi hoho tuva ngaha tukwikijije emergide manyange icegera c'umuyobozi mukuru wa fomi yijeje ko mu kiringo kitarenze indwi imwe igihugu cose kizoba gifise n'imiburiburi ibice mirongo irindwi kw'ijana vy'ifumbire ikenewe aha aha ndashobora kwemanga yuko mu mpera z'iyi ndwi turimwo atantara izo biri munsi ya mirongo irindwi ku ijana tunyakubahwa umushikiranganji wa mbere turakibemereye ngaha iri shengero ryose rikoranye ko tugiye gukoresha amaguru n'amaboko kugira ngo iyo ntumbero muduhaye tuyishikeko twavuze yuko dutegerezwa gukora tukambara urwaga kugira ngo icizere turabe ko cyogaruka ariko naho nyene nyakubahwa mushikiranganji wa mbere hakagira kwe duciramwo muzoca inkoni ngufi mu minsi ishize bamwe mu barimyi baganiriye n'ijwi rya amerika bemeje ko barishyuye amafaranga y'umwavu w'ikizungu kuva ku mpeshi iheze barorera mperumbone ryari iterambere ryo kuronka ifumbire iri hafi tutirava mu mahanga nibakurikiza ikirangaminsi c'indimo ntiduhombe ifumbire tubuze ifumbire igari yuko indimo zipfuye twaragize ikibazo c'umwavu kuko ifumbire twarishe twabashije kuyironka ku gihe n'uno munsi turacarindiriye ifumbire twasabye ntiturayirosa murumva yuko iyo umuntu atarosa ifumbire n'umwimbu aba yiteze muke wari gutera ibiro bitanu uca usanga uriko uratera ibiro bibiri twosaba yuko leta umuvyeyi wacu ikaraba ingene yosahiriza kirya kigofoma ikazana iyo hanze kugira ngo isahirize turonke umwavu none twebwe tureka kuronka gute kandi twatanze avanse tukongera tukagombora none tureka kuronka gute sindi kubugura ifumbire bampaye ubujeto mumva bica bimbana ibibazo ko botunganya hamwe umurimi adashobora kwidoga adashobora gutanga amahera hama ngo agende kurima yizeye ifumbire nta cizigiro mfise kuko nkuno nk'ubu hari hageze ko mvumbira ibi bibazo vy'uburimyi biraje ishinga umushikanganje wa mbere mu gihe uyu mwaka imvura yataze cyane mu gihe agatasi gatangurana n'ukwezi kwa cenda mu bisanzwe kugeza ubu imvura ntiratasura ku munsi wa gatandatu no kuri uyu w'imana abategetsi bahamagariye abakuru b'amadini n'amashengero gushira hamwe n'abo barongoye mu gusabira imvura uburundi umushikiranganji wa mbere yavuze ko imana yabumvise yongera ko ati ivy'ikirere ntawovyizera maze asaba umukuru w'ikigo kijejwe kuraba ivyerekeye ikirere gusigura amatariki yibaza imvura izotasurirako n'uko abona ibintu eroje urikaneza ijwi rya amerika
tugume mu burundi mazutu na lisansi byongeye kuboneka abatwara abagenzi barashima ko batagitora imirongo kuri sitasiyo zo kunywesherezaho ni inkuru ya tiyarive ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda haraheze igihe kitari gito mu burundi harangwa ibura ry'igitoro mu bice byose bigize igihugu aho ubuzima bwarushijeho kuzimba ku banyagihugu bose gusa kuri ubu abashoferi bakorera mu gisagara ca bujumbura bunguruza abantu n'ibintu bamenyesheje ijwi rya amerika kubara agahengwe kuko batagitondera igitoro guhera mu ndwi iheze aho bamenyesheje ko aho bashitse hose bakironka turashima rwose kuko mu gihe c'ikena ry'ibitoro twari duhangayitse rwose kandi n'abantu urabona ko bari bahangayitse cane bararuha batondeye amabisi na twebwe nyine ubwacu byaraduhangayikisha turiko turarara ku sitasiyo ngubu turashima uko bimeze kuko ni sawa mbona muri no minsi aho ushitse baguha kweri ata abantu benshi bari ubu nyoye icamatke yo nkumbu nari naciye ahandi mbona ni sawa icizere co gusubira kuronka igitoro vyibuze mu munsi umwe mu Burundi ngo cari carayoyotse nk'uko abo bashoferi babandanya babivuga ko ari igitangaza kuri bo kare sinyumvira ko nogera ahantu ngeze ku mugoroba nacura kazi hama ngashika kuri station nkanywesha ibitoro no mu ntara ya Gitega mu mugwa mukuru wa politiki abasanzwe bakoresha imodoka zunguruza abantu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika barashima iryo boneka ry'igitoro kuko aho bahora batwarira umuntu amafaranga ibihumbi mirongo ibiri ubu yasubiye hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi cumi na bibiri kandi aho bashitse bakaba bashobora kukironka igitoro nticaboneka isasi warahatona hirwi yose igahera n'iyindi igahera ugavugurisha amagendo maze ugurisha amagendo yose byaca bikunaniye ngene ukidandaza vuba cyuko gerageza kuzimba abakiriya kuvuga kuva ngaha gushika mu kayoboro twarihisha ibihumbi mirongo ibiri canke tukarihisha yarega gushika imakamba ngo bahitoro kibonekeye akabiri n'ikezo nta mukiriya yidoga kweri abanyagihugu nabo basanzwe bakoresha uburyo bwo kwiyunguruza bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko uburyo bwo kwiyunguruza ubu bworoshe ubwireranije no mu minsi iheze imirongo yahora yibonekeza mu bituro by'amabisi amasaha yose mu bice by'igisagara ca bujumbura yaragabanutse nk'uko babisigura ko niyo uravye ku masitasiyo atandukanye aho uciye urabona ko igitoro kihari yaba mazutu yaba esanse no ngaha amabisi abantu bariyunguruza bitabagoye uretse gusa ko iyo hageze ku mugoroba kubera abantu batahira rimwe bishika bisi zikamera nk'uko umenga zirikase kubera abantu batahira rimwe ari benshi abantu bagaca babanza kurindira kubera umwanya w'uko bisi zibanza gufata umwanya wo gushikana abantu zikongera zikagaruka ibiciro by'ibiribwa bitandukanye byaradugijwe n'abadandaza bitewe bitewe n'ibura ry'igitoro abo banyagihugu basabye leta ko yogira ico ikora kuri ivyo navyo bigasubira ku murongo ibifungurwa vyaciye biba ingorane akamumotso batera leta ku bijanye n'ivyo nuko yoraba bishoboka igakurikirana ibintu bijanye n'iduga ry'ibiciro ku bintu cane cane vy'ibifungurwa kubera ibifungurwa vyaraduze ibeye aho ibitoro vyari vyakenye ikaraba ko ibiciro bishobora gupunguka ku bintu bijanye n'ibifungurwa ko navyo nyene biri mu bintu bizimbisha ubuzima ijwi rya amerika ryagerageje kurondera abatwara ubushikiranganji bw'ubudandaji ari nabo bafise uburenganzira bwo kuduza canke kumanura ibiciro ngo tubabaze ico bagiye gukora kuri ivyo bidandazwa vyari vyaradugijwe kubera ibura ry'igitoro ariko twabakenye gushika ubwo twatunganyiye inkuru iboneka ry'igitoro mu burundi rije inyuma y'aho umukuru w'igihugu c'uburundi evariste ndayishimiye yatangaje ko hari akagwi k'abantu bari mu nzego zo hejuru katumye habaho ekena ry'igitoro aho yaciye amenyesha ko agiye kuvyikurikiranira ico gihe akaba yaciye ahindura bamwe mu bari bagize guverinoma y'u Burundi barimwo n'umushikiranganje wa mbere kuri ubu mu Burundi igitoro kikaba kiriko kiratangwa n'ikigo Regideso hamwe n'ishirahamwe Interpetrol Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika i Kigali
amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika tuyakomereze mu rwanda kuva ebola yadutse muri uganda leta yafashe ingamba zo kuyimira muri urwo rwego kuri uyu wa mbere ku bitaro byitiriwe umwami faisal kigali hakozwe umwitozo ugaragaza uko bakwakira umurwayi wa ebola mu gihe yaba igeze mu rwanda mugenzi wacu asumutakabo yari ahari araduha neza iyi nkuru uwo mwitozo wakozwe hakirwa umurwayi waje agaragaza ibimenyetso by'umurwayi wa ebola uyu murwayi akigera kuri serivisi y'aho bakirira abarwayi yahise abazwa niba yaba yarageze mu duce twagaragayemo ebola uyu wari wakinnye nk'umurwayi yakiriwe n'abaganga bari bambaye bikwije abafashe ibizamini by'umurwayi babaga bikwije kuva ku mutwe kugera hasi muganga imakire kambutse ukorera mu bitaro byitiriwe umwami fayisari yagaragaje uko umurwayi ukekwaho indwara ya ebola afatwa twakiriye umurwayi wacu yaje atubwira ibimenyetso afite babashije kumushyira ahantu hamwe isolation turimo no kumu korera ibizamini kugira ngo tumenye ese koko niba ari uburwayi bwa ebola nyuma yaho rero umurwayi wacu twaje kumenya koko muri simulation ariko ko yagize indwara ya ebola dufite icyumba cyahariwe kuba cyafasha uwo murwayi kudahura n'abandi barwayi cyangwa abarwaza bikanemerera abaganga kumwitaho birinze bikwiriye mu gihe bategereje ko yakorerwa ibyo bizamini byemeza koko niba ayifite iyo ndwara cyangwa ntayo hanyuma nyuma yaho akahita ajyanwa ahabugenewe muri uyu mwitozo wari wigize umurwayi umwitozo warangiye abaganga bemeje ko asanganywe indwara ya ebola muganga nkeshimana menerasi ushinzwe gukurikirana indwara ya ebola mu gihugu hose yavuze ko abaganga bagomba guhora biteguye abagiye muri ziriya disitirigiti bafite ibyago ko bashobora kuba bafite indwara bajyanwa aho bita kwarantayini sayiti ariko iyo witegura ntabwo witegura ureba ku mupaka gusa n'imbere mu gihugu kuko umuntu ashobora guca ku ruhande ashobora guca ku ruhande akisanga mu gihugu imbere akisanga kuri consultation faisal akisanga muri consultation gihundwe bivuze ko n'abaganga bagomba guhora bacanye ku maso bagakora iyo screening ku muntu wese bahuye nawe yaba ari uje kwivuza yaba ari umushyitsi mu bihe nk'ibi byorezo iyo hariho alerte nk'iriya turigengesera si ibyo birakora ku mipaka yose bikanakorwa n'imbere mu gihugu uyu muganga asobanura ko kugeza ubu imbaraga nyinshi zashyizwe mu kwita ku bava mu gihugu cya uganda berekeza mu rwanda abava uganda baza mu rwanda barakorerwa screening aho binjirira kwinjirira ku bibuga by'indege bakwinjirira ku mipaka izwi ndetse n'abaca ku mipaka itazwi hongerwa ubushobozi bakamenyekana aho kubera ko umurwayi ashobora kuza akabonekera ahabonetse hose bisaba ko ibitaro byitegura nk'uko mwabonye ku bitaro bya fayisari no mu bindi bitaro biri gukora amadirira agomba kuba afite igisubizo kiri interineti nimbona uhura na kiriteri nahawe ndamushyira hehe iyo tuyita holdingi eriya kuko utabikoze ashobora kuhasiga ubuzima ufite umuriro ufite ukeneye serumu ko abantu bayobora bararuka cyane bararuka cyane bakagira n'imiswi ku buryo ahita azahara noneho nyuma ya holding mujyana muri treatment center kuko ashobora kurwara igihe kirekire kugeza ubu mu rwanda hamaze gushyirwaho ibitaro bimwe bizakira abarwayi ba ebola mu gihe baba bagaragaye mu rwanda ibyo bitaro biri nyamata mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba mu gihugu cya uganda hagaragaye umurwayi wa mbere wa ebola perezida yoweri kaguta museveni wa uganda muri iki cyumweru dushoje yategetse ko uturere tubiri twabonetsemo iyo ndwara dushyirwa muri guma mu rugo muri utwo turere twa mubende na kasanda utubari utubyiniro n'ahahurira abantu benshi hafunzwe ndetse ibinyabiziga bitwara ibiribwa bishyirwaho amasaha yo gukora abantu mirongo itanu n'umunani nibo bamaze kwandura ebola muri uganda imaze guhitana abagera kuri cumi n'icyenda barimo n'abaganga asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mwabyumvise ni wa mwanya tubararikira ikiganiro muri isanga cy'umunsi ukurikiyeho ndi kumwe na mugenzi wanjye oriyani itanga ishaka kuri telefone oriyani wiriwe neza amahoro cyane Eugenie uduhishe iki rero ejo mu kiganiro muri isanga
ejo muri muri isanga nk'uko abanywanyi babizi ku munsi wa kabiri ni umunsi tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme abigeme rero batarubaka ingo zabo ntibarekuriwe gukoresha uburyo bwo kudasama imbanyi cyangwa uburyo bwo gutandukanya imbyaro ubwo buryo bwategekanijwe abubatse gusa nibyo bivugwa cyangwa byashyikirijwe ku munsi wa kabiri w'indwi iheze na muganga Nzeyimana umushyikiranganje w'amagara y'abantu mu burundi rero nyuma y'iyo ngingo mushikiranganji abatari bake baribajije ingene bigiye kugenda mu gihe ugwaruka cyane cyane abakobwa batari bake bahora bitura ku bwinshi amavuriro mato mato kugira ngo bashobore kwirinda inda batifuza nibyo tuzaganira rero mu kiganiro muri isanga ejo kugira ngo twihweze neza ibigiye gukurikira ibyo iyo ngingo y'umushyikiranganje urakoze cyane oriyani itanga ishaka ni ubwo dutumire rero abakobwa n'abamama ndetse bazaba ari benshi baze bakurikira ikiganiro bavuge kuri ibyo byemezo bibafatirwa kuko ingaruka nibo bazahura nazo yego cyane urakoze cyane jene
ijwi ry'amerika rikomeje rero ibiganiro noneho impunzi z'abarundi barenga magana atandatu bo mu nkambi y'agateganyo ya mongemonge baraye bimuriwe mu yindi nkambi ya murongwe iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira izi mpunzi z'abarundi zari zimaze umwaka urenga ziba mu nkambi y'agateganyo ya mongemonge iri mu mujyi wa baraka zivuga yuko ari ibyishimo byinshi kuri zo kuba seri na leta ya kongo yazimuriye mu nkambi ya murongwe kuko zari zugarijwe n'ubuzima bubi twajya rimwe ku munsi n'izo njya mu kuzijya tukazijya nka saa cyenda kwanzira mu gatondo tukava mu gatondo tutariye mpaka indya tukazijya isaha cyenda tumaze kuzijya isaha cyenda rero baca turarira ibyo nyene tugasubira kuronka izindi ndya zihiye kandi isaha cyenda z'uwundi munsi uyu ni umubabaro twari tuhabayeho mugabo turashima ko mutamawiro yabibonye ko yodukura makijya kigo akatuzana ngaha tumaze gushika ngaha rero twaranezerewe tumaze kumva yuko tugomba kuzanwa ngaha twaranezerewe tuvuga ati imana ishimwe ko tugiye turabe ko tworonka kw'amafomu tuve ngaha hantu n'ubw'inzara yo kumakurikira ngaha izi mpunzi z'abarundi zimuriwe muri iyi nkambi ya murongwe zivuga yuko nubwo ziri guhabwa ibifungugwa zifite n'ikibazo cyo kutagira uburaro bushemeye aho bazihitije mu bihangare bya cumi n'icya cumi na rimwe ndetse n'icya cumi na kabiri mbonabucamari n'uwimana emeli ni mu bamwe mu bajanywe mu nkambi ya murongwe nta bureta dufise bwo kwifuka nta burago dufise bwo kurara ko nta misegetera dufise ahantu hari imbeho nyinshi hari n'imbeho hari n'imibu turakeneye ibyo kuvoma turakeneye turakeneye amasafuriya yo gutekamo nta kintu dufite cyo gutekamo none ko mwavuze ko mudukuye muri akeyi kuko tuzi umuntu avuye muri akeyi ko aba agiye mu bundi buzima bushasha ubwo buzima bushasha rero butwagiyemo nta kintu dufite cyo kuvoma nta kintu dufite cyo gutekamo no kuryama turyama mu ivu ntitugire icyo turyamako twari dukeneye icyo mwadufasha rwose icyo dusaba ni uko baza kuduha ibyago byo amadushe amatuwarete saba kandi ko twahora tubona amazi yo kunywa kuko amazi turabona ari imbogamizi kuyabona gusa zimwe mu mpunzi zisanzwe muri inkambi ya murongwe ziri gufasha impunzi zavuye mu nkambi ya mongemonge ibikoresho byo gutekamo twebwe rero tubonye ko harimo imiryango yacu benshi ari bene wacu noneho abarundi twese turi bene wacu twaciye tubafasha turabaha ibi byombo byo mu nzu amasafuriya turabaha ku masafuriya nka jewe nasanze harimo mwene wabo n'umudamu wanjye naciye ndamuha amasafuriya abiri manini manini n'ayandi abiri mato mato ndamuha n'isahani zine ndamuha n'amabido abiri hama si jewe gusa hariho n'abandi benshi bagiye babaha amabido bakabaha amasafuriya bakabaha amasahani bakabaha imisegetera bari basanzwe bafise kugira ngo vyorohe baryame neza ijwi rya amerika ryagerageje kuvugisha abahagarariye aseri ariko ntiryababona kuri telefone zabo mu cyumweru gishize mu kiganiro umuyobozi wa aseri mu ntara ya kivu y'epfo yagiranye n'abamenyeshamakuru muri uvira yavuze yuko bazimurira impunzi magana umunani mirongo itandatu na zirindwi mu nkambi ya murongwe zirimo magana atandatu zari zisanzwe mu nkambi y'agateganyo mu ngemonge naho zirenga ijana bakazazivana mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira inkambi ya murongo iri muri teritwari ya fizi ibamo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitandatu bedase ngabo ijwi rya amerika uvira
dusubire mu burundi kuri uyu wa mbere burarudi yazamuye ibiciro bya bimwe mu binyobwa ikora kuva ku mafaranga magana abiri kugeza kuri magana arindwi ku icupa abaguzi babyakiriye nabi nk'uko mugenzi wacu desire hatunga imana ukorera i kigali mu rwanda abitubwira muri iyi nkuru iyo ngingo ya burarudi yagiye ahabona kuri uno w'imana mu masaha y'ijoro itangura kuja mu ngiro guhera kuri uno wa mbere igenekerezo rya cumi n'indwi nk'uko iryo shirahamwe ribimenyesha burarudi imenyesha abihereza ibinyobwa vyayo ko inzoga zitari mu mwambiro zadugijwe igiciro ku rugero rw'amafaranga amajana abiri ziva ku mafaranga amajana umunani zija ku gihumbi inzoga zambiye nazo nka pirimusi yongerewe amafaranga amajana abiri iva ku mafaranga igihumbi n'amajana atanu ija ku gihumbi n'amajana indwi amusiteri yadugijwe amafaranga amajana atandatu iva ku gihumbi n'amajana icenda ija ku bihumbi bibiri n'amajana atanu amusiteri bok niyo yongerejwe amafaranga menshi kuko yavuye ku gihumbi n'amajana ane ija ku bihumbi bibiri n'ijana iryo shirahamwe rikora ibinyobwa mu burundi rimenyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera ibikoresho bifashisha biva mu mahanga bizimvye hakiyongera ku biciro vy'umuyagankuba bakoresha navyo nyene vyazimvye abihereza ivyo binyobwa bamenyesheje ko iyo ngingo bayakiriye nabi cane bamenyesheje ijwi rya amerika ko iryo shirahamwe riraba inyungu yaryo gusa nk'umuntu wasanze anwa agacupa ivyo biciro vyaratuvunye umutima nyene icupa baridugije n'ubuzima bw'umurundi w'uno munsi n'ingene busanzwe bugoye umwimbu ntiwari wongerekanye kandi ntitubona ko umengo zohava wongerekana agashahara k'abakozi ntikongerekanye twabyakiriye nabi cane aho iyo ngingo tuyiboneye abantu benshi byarabaciye inkokora cane cane abanywanyi ba burarudi nyene kuko ibiciro vyaduze kandi dusanzwe turi mu bukene ikindi ni uko iyo iyo ngingo ifashwe n'abadandaza bace bikibukiza bakongeraho utundi twabo nyene imanza nyinshi ubunya nyinshi zigiye kugorana cyane kubona umuntu uzitegura mu ishyirahamwe ry'abaguzi mu burundi abuko babona ko iyo ngingo ya burarudi ije guhohotera abaguzi batagishijwe inama pierre nduwayo arongoye abuko asaba leta guhagarara inyungu z'abirongoye burarudi ni ishyirahamwe risanzwe ryiharije isoko hano mu gihugu cacu none rero baca biha uburenganzira bwo gushinga ibiciro byabo atanumwe bagishije inama ivyo rero muri abuko twebwe turavyakiriye nabi cane naco gituma dusavye dushimitse leta yuko iyo ngingo yoyihagarika hanyuma habe ibiganiro kugira ngo turabe birya bitwaje bavuga yuko ngo ibintu bakoresha byazimvye vyoba ari vyo n'urugero vyoba vyarageze ko kuko ivyo tubona vyovyo ivyo biciro badugije n'ibiciro atanumwe yoheze ngo avyemere inyuma y'iduzwa ry'ibiciro vya burarudi n'ishirahamwe buseko rihingura isima ryaciye risohora kuri uno wa mbere itangazo ryerekana ko naryo ryadugije ibiciro umufuko w'ibiro mirongo itanu wadugijwe amafaranga ibihumbi bine uva ku bihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu uja ku bihumbi mirongo ibiri n'umunani n'amajana atanu ayo mashirahamwe uko ari abiri yari yasabye ubushikiranganji bw'ubudandaji mu burundi ko yobuha uburenganzira akaduza ibiciro kubera ko arahomba umushikiranganji w'ubudandaji marie chantal nijimbere yarashikirije mu nama shikiranganji y'itariki zitatu kwezi k'umunani uno mwaka ivyo vyifuzo vy'ayo mashirahamwe mu cegeranyo cayo inama shikiranganji yamenyesheje ko kuduza ibiciro atarico cihutirwa mu gihe ayo mashirahamwe atarerekana ubushobozi bwo guha abarundi ivyo bipfuza vyashikirijwe na prosper ntawugwamiye umuvugizi wa leta y'u burundi ku vyerekeye ibinyobwa vya brarudi n'isima ya buseko ho kwihwezwa neza ibyo basaba mu kubihingura kugira ngo bifatigwe ko mu gushinga ibiciro byumvikana amashyirahamwe burarudi na buseko yobanza kwerekana ingene agiye kwitunganya kugira ngo ibyo bahingura byongerekane biheze biboneke ku isoko imbere yo kudugirizwa ibiciro inyuma y'aho ibyo biciro bidugirijwe kandi inama shikiranganji yari yasabye ko ayo mashyirahamwe baratenyenya twagerageje kurondera umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere kugira tubwire nimba icifuzo c'abaguzi n'ishirahamwe ribaserukira bizokubahirizwa ariko turamukena telefone yiwe ngendanwa ntiyayitavye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika Desire Hatungimana ndagushimiye ni nawe utugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu twari twabateguriye byari bihagarariwe na Edi Rwema ku buhanga bw'ibyuma hari Cornelius na Nadia Taha naho kuri mikoro yareba Eugenia Mukankusi nshimiye rero n'abandi bagenzi banjye bose badufashije gutegura no kubagezaho aya makuru namwe mwese aho mwari muduteze yombi tubifurije kugira umugoroba mwiza amahoro iwanyu kuri mwe no ku banyu